muracyumva ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika bikana washington dc mu kirundi mu kinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza hano i washington dc muri kumwe na etn karekezi mutwumvira kuri metero cumi n'icyenda mu rwanda naho mu burundi ni kuri metero makumyabiri n'ebyiri metero cumi n'icyenda mu rwanda ho ni kuri fm ijana na kane ibice bitatu kuri interineti no ku mbuga zitandukanye mwadusanga kuri wawawa akadomo radiyo yacu voa akadomo kome ikaze mwese repubulika demokarasi ya kongo irarega u rwanda gushaka gufatanya n'ingabo z'inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu leta y'u rwanda yo irabihakana intambara iri kubera muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iri hagati y'ingabo z'icyo gihugu FARDC n'umutwe witwara gisirikare wa M23 ni intambara rero y'abanyekongo hagati yabo
uwo ni ale mukuru arinda ni umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda ari i kigali naho mu burundi abafatanye n'ibitaro byakira barasaba ko umuyobozi wabyo yarekurwa ikaze hano i washington ijwi ry'amerika ni etienne karekezi kuri mikoro amakuru tuyahere hanze y'igihugu ariko ni ku mipaka repubulika ya demokarasi ya kongo irarega u rwanda gufasha inyeshyamba z'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu inkuru tugezwa na mugenzi wacu eugenie mukankusi repubulika ya demokarasi ya kongo irashyira u rwanda mu majwi mu gushyigikira umutwe w'inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu mu ijambo yavugiye mu nama rusange y'urwego nshingwabikorwa rw'umuryango w'ubumwe bwa afurika kuri uyu wa gatatu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa kongo christophe rutundura apara yavuze ko ma makumyabiri na gatatu ishyigikiwe na leta y'u rwanda yagabye ibitero ku ngabo za kongo christophe rutundura apara wungirije minisitiri w'intebe yavuze ko igihugu cye kitakwemera cyangwa se ngo kibure kwamagana ibyo bikorwa bigamije guhungabanya ubusugire bwa afurika yabivugiye mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa afurika iteraniye i marambo muri guinee equatoriale ndetse abishyira no ku rubuga rwa minisiteri ayobora
urakoze eugenie muri senegali ho perezida makisari yatangaje ejo ku wa gatatu ko abana b'imyaka cumi n'umwe bari bakivuka bahitawe n'inkongi y'umuriro mu bitaro nanone twumve nanone twumve eugenie mukankuzi kuri iyi nkuru ni mu bitaro biri ku birometero hafi ijana na makumyabiri uvuye mu murwa mukuru wa senegali dakari
perezida wa senegali makisari yavuze ko ejo abana b'impinja cumi n'umwe bahitanywe n'inkongi y'umuriro yibasiye igice gishyirwamo impinja zikimara kuvuka mu bitaro by'akarere byitwa mame abdu aziz sai dabaka biri mu mujyi wa tivawan ni mu birometero hafi ijana na makumyabiri uvuye mu burasirazuba bw'umurwa mukuru dakar perezida sari yavuze ko yababajwe n'izo mfu kandi yohereje ababyeyi n'imiryango ubutumwa bwo kwifatanya mu kababaro aho yari mu ruzinduko rw'umukuru w'igihugu murangora minisitiri w'ubuzima wa senegal abdulayi diouf sarr yatangarije kuri televiziyo yigenga yo muri icyo gihugu tfm ko hakurikijwe iperereza ry'ibanze umuriro watejwe n'ikibazo mu nsinga z'amashanyarazi sar uri geneve mu busuwisi mu nama y'ubuzima ku rwego rw'isi yavuze ko agiye kugabanya iminsi y'uruzinduko rwe ahita asubira muri senegal demba diop sai meya wa tivawan umwe mu mijyi mitagatifu ya senegal ukaba n'ihuriro ry'ibigemurwa n'ibisohoka mu gihugu yavuze ko polisi na serivisi zishinzwe imiriro bari bakiri ku bitaro ariko ntiyagize ibindi bisobanuro birenzeho atanga urakoze eugene tuve gato ku mugabane wa afurika twambuke ku mugabane w'uburayi aho minisitiri w'intebe w'ubudage olaf scholz yatangaje uyu munsi ko uburusiya butazatsinda intambara bwagabye ku gihugu cya ukraine noneho twumve fideli niyo ngabo
Scholz yabitangaje mu ijambo yashikirije mu ikoraniro ku butunzi ku isi ririko ribera mu gisagara ca Davos mu gihugu c'u Busuwisi amenyesha ko muri iki gihe bidasa nuko Uburusiya buzofata ibice byose vya Ukraine mu bitandukanye nuko abantu bavyibaza mu ntango y'ingwano naho hari abavuze ko vyo bavyiza Ukraine iganiye na Putin ikiyumvira no kumuhebera ibice by'ubutaka bwayo Scholz yiyamirije icyumviro cy'uko ari we yoshikiriza ivyotuma amasezerano y'amahoro ashikwako amenyesha ko Ukraine itazovyemera kandi ko nabo nyene batazovyemera Scholz atangaza ko Putin azoganira biboneka igihe azokwemera ko adashobora gutsinda ingwano muri Ukraine kubwiwe ni ngombwa ko ibihugu vyo mu burengero bw'isi bibandanya gushigikira ico gihugu yatangaje ko ubudagi buzohagarika kugura ibitoro biturutse mu burusiya mu mpera z'uyu mwaka bwongereye bugabanye ukuzera kwabwo ku mwuka uvuye muri ico gihugu yamarantacyo Scholz yavuze ku bisabwa na Ukraine vyerekeye kwiyungikira ibindi bigwanisho bikomakomeye ivyo naho umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Ukraine Dimitro Kubela yabisavye ku mugaragaro mu nama y'i Davos ku munsi wa gatatu
radiyo ijwi ry'amerika ivuye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi no kuri youtube na facebook ndetse na instagram kuri voa radiyo yacu noneho umwanya w'amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari ka afurika tumaze iminsi bagezeho inkuru zerekeranye n'imirwano mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ejo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'icyo gihugu christophe rutundura apara yemeje ko u rwanda rutera inkunga inyeshyamba z'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu leta y'u rwanda irabihakana mugenzi wacu venuste nshimiyimana yavuganye n'umuvugizi wayo wungirije ni ale mukurarinda icyo leta y'u rwanda ibivuga ni uko mbere na mbere intambara iri kubera muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iri hagati y'ingabo z'icyo gihugu fardc n'umutwe witwara gisirikare wa m23 ni intambara rero y'abanyekongo hagati yabo nta ruhare u rwanda bifitemo nta n'uruhare u rwanda rushaka kugira muri iyo mirwano ibera muri kiriya gihugu uruhare rundi ahubwo twagira turaza kuruvugaho gusa ahubwo ibyo twahera ni uko ahubwo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo yagombye gusobanura impamvu ingabo z'igihugu cya FARDC akenshi zinarwanya zifatanyije na FDLR cyangwa se n'abahungiye mu Rwanda interahamwe bajya bafatanya bakaba bararashe ku butaka bw'u Rwanda tariki ya cumi n'icyenda z'ukwa gatatu ibihumbi makumyabiri na kabiri n'ejo bundi tariki ya makumyabiri na gatatu z'ukwa gatanu ibihumbi makumyabiri na kabiri ibyo ngibyo nibyo yagabanje kubanza gusobanura aho kwihutira kuvuga ngo u rwanda rufite uruhare urwo ari rwo rwose muri iriya ntambara kandi u rwanda nk'igihugu cyarashweho gifite uburenganzira ndetse n'ububasha bwo kuba narwo rwasubiza rukarasa ariko ntabwo rwabikoze kuko icyo rugamije ni ugufatanya n'ibindi bihugu hano mu karere mu gushaka mu gushakira igisubizo gifatika kirambye cy'umutekano muri kano karere ukomeje rimwe na rimwe kuba wahungabana ariko se bwana mu kurarinda kubona ingabo za repubulika ya demokarasi ya kongo zirasa uburi kabiri ku butaka bw'u rwanda hakagira abaturage bakomereka ndetse n'imwe mu mitungo yabo amazu yabo agasenyuka n'ibyo batunze bikangirika u rwanda ruzategereza kugeza ryari kugira ngo rubone ibisobanuro bihagije icyo ni kimwe kuri iyo myitwarire y'u rwanda cyanagombye kwerekana yuko ibivugwa nta shingiro bifite kuko niba koko u rwanda rwari rufitemo uruhare niba u rwanda rwari rushyigikiye uwo mutwe bakarurasaho rimwe kabiri rwaba rubonye impamvu rwaba rubonye imbarutso yo guhita rwinjira mu mirwano ntabwo rero u rwanda rubikora kubera yuko hari mekanisme cyangwa se urwego rwashyizweho mu gukemura ibibazo nk'ibyo ngibyo iyo mekanisme cyangwa ubwo buryo cyangwa urwo rwego ruhuriyeho u rwanda rurihuriyeho na repubulika iharanira demokarasi ya kongo u rwanda rero ruhitamo gukoresha ubwo buryo gukoresha mekanisme rukabaza ibyo bibazo rukavuga ati muri iyo mekanisme duhuriyemo kuki murimo murasa ku butaka bw'u rwanda rutegereje ibisubizo kuko rugomba kuzabona ibisobanuro nicyo ubwo buryo bwashyiriweho ntabwo rero nta mpamvu yo guhita u rwanda rwihutira kurasa cyangwa kujya mu mirwano kandi hari uburyo abantu bicara bakaganira kugira ngo barebe ko ibisubizo ibibazo byabonerwa ibisubizo ariko hari abaturage batuye muri utwo duce tuberamo imirwano hari abavuye ku ijwi ry'amerika ndavuga bari ahitwa kanyarucinya ko babonye aba rwanyi ba M23 binjira muri Kongo baturutse mu Rwanda ayo makuru yo muyavugaho iki ayo makuru rwose nk'uko umaze kubivuga nta shingiro afite nta mpamvu yo kugira uruhare cyangwa se yo kuvuga ngo abantu bo muri emventura baturutse mu rwanda nk'uko umaze kubikubwira mubwiye yuko banarasa kuri teritwari y'u rwanda banarasa ku butaka bw'u rwanda u rwanda ntirurase nta mpamvu rero y'uko rwagira uruhare muri iyo mirwano hari uburyo bwo gukemura icyo kibazo abaturage bashobora kuvuga ibyo bashaka bashobora kuvuga bakurikije icyo bagamije ntawamenya impamvu babivuga ariko pozisiyo rwose y'u rwanda irasobanutse nk'uko maze kubivuga pozisiyo ya guverinoma niyo ngiyo nta ruhare twifuza kubigiramo uruhare guverinoma y'u rwanda ishaka kugira mu kibazo kiri hariya ni ugushaka ahubwo umuti w'uburyo izi ntambara z'urudaca zahagarara uko intambara igenda isatira u rwanda irabera mu duce twegereye u rwanda ku mupaka ndashaka kuvuga hariya sabyinyo bisoke karisimbi na mikeno biramutse bikomeje kwegera u rwanda cyane u rwanda ruzabigenza gute kugira ngo umutekano w'abaturage ukingirwe
icyo nakubwira ni uko intambara yatwegera itatwegera umutekano ni wose ku butaka bw'u rwanda umupaka urarinzwe nta kibazo gihari bibaye ngombwa rero yuko u rwanda rugomba kugira icyo rukora cyakorwa kuko ruhora rwiteguye ariko nk'uko nabivuze uyu munsi nubwo hari ibisasu byarashwe ku butaka bw'u rwanda nta mpamvu y'uko u rwanda rusubiza narwo rurasa kuko hari uburyo naho abantu baganira ibyo bibazo ibihugu byombi nibyo byashyizeho ubwo buryo hari n'uburyo bwaguye nanone ntabwo ari uburyo bumwe buhari baganiramo ibyo bibazo ntekereza ko ntabwo rirarenga ku buryo wavuga ko u rwanda rugomba narwo kwinjira mu mirwano gusa icyo nabwira abanyarwanda by'umwihariko nabizeza ni uko umutekano ari wose mu gihugu urarinzwe kandi n'inkiko z'u rwanda zirarinzwe uko bikwiye Alain mukurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda ndagushimiye cyane ku bw'aka kantu uhaye ijwi ry'amerika murakoze namwe
turagushimiye nawe venuste nshimiye imana kuri icyo kiganiro ujyanye n'umuvugizi w'u rwanda noneho twambuke akanyaru tugiye mu burundi sosiyete yitwa swissmed ifite imigabane myinshi mu bitaro kira hospital byo mu burundi irasaba ko umuyobozi wabyo dr christophe sahabo afungurwa abanyamategeko bamwe na bamwe nabo basanga atarakwiye gufungwa inkuru tubaza mugenzi wacu eroge wirikaneza umushingamanza wa muganga christophe sahabo hamwe n'ishyirahamwe swiss med international bariyamiriza ifungwa ry'uwahoze ari umuyobozi w'ibitaro kira hospital hamwe n'iyemezwa ry'ingingo zifatwa n'urwego ntwaro rw'ubu kuri ibyo bitaro by'akarorero mu burundi mu itangazo ryarungikiwe umuyobozi mfatakibanza wa kira hospital n'utwara urwego ntwaro ijwi rya amerika rifitiye kopi umushingamanza serge ruvine avuga ko ifungwa ryiwe ryakozwe atamategeko akurikijwe kandi hatabaye kumviriza afise icyo bavuga muri iyo dosiye dosiye yakurikiranwa ko bose ivyo bigaca bigaragaza ku bw'uwo mushingwamanza ihonyangwa ry'ingingo ivuga ko umuntu wese ataracirwa urubanza afatwa nk'umwere mu ikete ryiwe yongera ko ati umufungwa wese ategerezwa kugira ubwo burenganzira metre rubine asaba irekurwa ry'uwaburanira n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'urubanza rudahengamye umunyagihugu wese afitiye uburenganzira hatarabwe icaha yoba yikekwa ko canke ikindi kintu cose ku itariki ya kabiri ukwezi kwa kane guheze yaraye ahagaritswe n'iperereza muganga sahabo yahoze atwara ibitaro kira hospital yanditse ikete ryo gutanga imihoho mu mabanga yiwe avuga ko bitewe n'impamvu ziwe bwite atashimye gusigura umwunganira mu mategeko yemeza ko iryo tanga ry'imihoho ryakozwe ku gahato kandi ko yateye umukono kuri urwo rwandiko ku gisure icongewe ko metre kuvinatomora muri iryo kete k'umunyamutahe mukuru aserukira iryo shirahamwe swiss med international iyamiriza kandi yemezwa ry'ingingo zifatwa kuva ku wa mbere ukwezi kwa kane bibiri na mirongo ibiri na kabiri umunyamutahe mukuru atagishijwe inama ifungwa n'ihagarikwa rya christophe sahabo perezida evariste ndayishimiye yabigarutse ko mu minsi iheze mu kiganiro ciwe ca mbere yahaye abamenyeshamakuru umukuru w'igihugu cy'u burundi yemeje ko azi ivyerekeye iyo dosiye kandi ko nawe yaja kumushikiza amanza yakurungika mu gashobo muganga umviriza perezida ndayishimiye uko abisigura ngira ngo n'igituma batanguye kumvuga cyane ku bya dogiteri christophe ngira ngo ni ukubera ngira ngo ntaramuvugira azi yuko abantu bose nama mbaza uyu yapfungiwe iki mbarira ingingo imupfunze n'iyihe mugabo bambwiye yuko byose ingene bimeze nkumva na jiyomba prokirereje na byari kugenda uko nyene nkumva se ngutabara nta kundi sije mba nabigize nanjye urumva nagira utuhanyete tw'iwanje ntarabamara benshi uyu muntu ntibifashe bagira rero usanga ariko bamvuga bavuze ngo afunzwe ngo naje ntawe wanjye ego nibyo niko jewe navuze navuze nti ntegereza kubona amahera ya leta iyo ari hose je niko ndavuga ntegereza kubona umutahe wa leta kugira tumenye inyungu tuzotwara uwo mutahe wa leta uterekanywe neza uko utegerezwa kuyungukira perezida ndayishimiye aravuga uko ungana n'urugero amashyirahamwe yegukira leta yashyize imitahe muri kira hospital uko rungana wewe ibaza ahantu burundi yarangiza ifise miliyari zitatu soka bongira ngo zarenga indwi inesesi zifise amahera nayo nyene miliyoni zitari munsi ya zitanu kamebu onp bose bafise amahera ku buryo ushobora gusanga leta ariyo ifise umutahe munini kuko hariho ankete prive yabaye baravuga bati turavye umutahe wa leta wobungana na mirongo irindwi kw'ijana ce ndavuga nti tangura rero iyo mitahe muyishire hamwe bari muri processes bagasanga harimwo amahinyu ameze ukucaye kuriya nta bintu biba bihambaye bihari uca usanga iby'urubanza baca baca mu by'imanza ibyo rero si usubira ku- kubyinjiramo cyane bavuze ngo ni jewe kubera jewe navuze nti turondere amahera y'igihugu kugira ngo akore iby'igihugu nyene tu- yunguke ibyo ntibisanzwe ubwana kubera dukorera kubishyobisha ariko umunyamategeko w'umurundi jean pierre bigirimana asanzwe atwara ishyirahamwe tournora page burundi asanga icyari kwihutirwa kitari ukurungika sahabo mu buroko na rijya yari yamaze kwemera gutanga imihoho uku niko yabisiguriye ijwi rya amerika mu gihe yamaze kogozwa umuhanga yari ajejwe nimba yarakoze amakosa eh, n'amakosa yo gukurikiranwa mu bijanye n'ivy'akazi atamusumirano narya yuko ingingo ya mirongo ine y'ibwirizwa shingiro ivuga yuko umuntu wese igihe atarakubitwa intahe mu gahanga afatwa nk'umwere byari gushoboka yuko babimukurikirana ko yidegembye muganga christophe sahabo yahagaritswe n'igendereza ry'uburundi mu ntango z'ukwa kane uyu mwaka kuva icyo gihe yarafungiwe mu gashobo k'iperereza ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura imbere yo kurungikwa mu ibohero rikuru rya bujumbura rizwi nka mpimba mu ndwi iheze nk'uko amakuru ava mu muryango w'iwabyemeza uwo muganga w'umurundi niwe yakoze umugambi w'ibitaro by'akarorero ka mbere mu burundi byuguruwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu kwa gatatu ivyo bitaro vyitiriwe kira hospital abanyamitahe bakuru bavyo n'abaturuka mu gihugu c'ubusuwisi bikaba vyubatswe ku mamiriyari mirongo ibiri n'umunani y'amarundi hafi miliyoni cumi na zine z'amadolari y'abanyamerika umufaransa jean david piro yari ajejwe urwego nshingwantwaro rw'ivyo bitaro yari yahagarikiwe umunsi umwe na sahabo yaciye arekurwa bukeye ubu urwo rwego ruramutwa charles ndagijimana umuyobozi mukuru wa sokabu ishirahamwe rya mbere rikuru mu burundi ryo kwitegekaniriza kazoza leta ifitemo imitahe myinshi umugabo hazu cane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe yatwara sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro agafata ingingo yo kwemeza ko ikindi kiringo ca nyakwigendera perezida pierre nkurunziza ati amategeko gihonyanga mu gihe bamwe mu bo bakorana bari bahunze bavuga ko batokwemeza ko ico kiringo cateye impari ikibaho bagaha ukuri abagwanya umugambwe sende devudede uri ku butegetsi bari baciyamirije ivyavuye bivyara injyane eroje urikaneza ijwi rya amerika urakoze cyane eloge wirika neza nibutsa abakomeje kutwumva ko mukurikira radiyo ijwi ry'amerika iri washington dc mu rwego rwo kurwanya imirire mibi binyuze mu gushaka uburyo bwo guteza imbere umusaruro uturuka ku buhinzi umunyarwanda witwa eric karinganire yatangije ikoranabuhanga ryo kuvomerera imyaka akoresheje telefone zigendanwa n'amazi ava mu kuzimu ni agashya iryo koranabuhanga riterite nibyo aganira na mugenzi wacu geoffrey mutagoma muri uyu mwanya
ubundi urebye aho isi igana eh, dufata ingamba zo kugira ngo twongere eh, umusaruro w'ubuhinzi eh, twashiduka nta n'abantu tugitunga niyo mpamvu rero eh, by'umwihariko eh, na- na- ninjiye mu bushakashatsi cyangwa mu bumenyi bwo kumenya uburyo abantu bakongera umusaruro w'ubuhinzi ariko eh, dukoresheje umutungo kamere utandukanye ni ibintu rero bigitangira ah, ndetse mu matwi y'abantu benshi be- benshi ntibazumviriza bavuga ko umuntu akoresha amazi yo mu butaka bayareba ariko ubundi arahari hanyuma rero wenda ninjiye mu- mu mu- w'ikiganiro ngenda umuyobozi wa kampani kagera btc limited ikaba ikora ah, gahunda yo kuhira ariko kuhira dukoresheje amazi yo munsi y'ubutaka imbuga anakoresha smartphone hanyuma ah, smartphone mpereye wenda kuri smartphone ah, intego ibyo ifite ifite ko nko mu rwanda hari gahunda ya connect rwanda aho buri rugo rugomba twinjiye kuri gahunda ya simatifone gereze ni urugo rugira simatifone ariko runayigire rwugi niyo mpamvu rero twashyizeho gahunda yo kuhira dukoresheje amazi yo munsi y'ubutaka sa rero noneho tukiri aho ngaho abantu barumva ko ari ukuhira ukoresheje telefone ukoresheje amazi yo munsi y'ubutaka ariko bigenda bite ibyo bintu ko nta mahuriro bifite ubihuza ute telefone ijya kuvoma mu kuzima ite nk'umuntu uteze amatwi ikiganiro muri sanga wabasha kubimunyuriramo muri make
ku mbere na mbere ku bakiriya dufite kuko ni ugukwirakwiza amazi yo munsi y'ubutaka ariko yo kuhira bakoresheje smartphone mbere na mbere dufitanye amasezerano n'uruganda rwa wenda mpereye ku mukiriya wacu kugira ngo tumubone n'uburyo abona ayo mazi n'uburyo yumvira akoresheje telefone dufitanye amasezerano n'uruganda rwa marafone mu rwanda murabizi ko dufite uruganda rwa telefone bikorerwa mu rwanda hanyuma rero icyo tumarira umukiriya wacu turamupimira aho amazi ari uvuga ngo mu buryo wenda muri tekinike aricyo bita wota tepo amazi ari munsi y'ubutaka ubundi mu rwanda mu ntara y'uburasirazuba ari kuri metero zingahe ni ukuvuga ngo barayapima ari kuri metero mirongo icyenda n'imwe kugera ku ijana mirongo ine na zirindwi amazi make ari ku ijana na mirongo icyenda na rimwe metero nkeya inini ku ijana na mirongo ine na zirindwi zishobora kwiyongera cyangwa se ikagabanyuka iz'ubujyakuzimu iz'ubujyakuzimu
iz'ubujyakuzimu iz'ubujyakuzimu zishobora kwiyongera wenda nk'ahantu nka za bugesera cyangwa nyagatare usanga zigera kuri magana abiri n'izindi ariko hari n'aho zigera munsi ya mirongo icyenda n'imwe kuvuga ngo turamupimira amazi dupimira abarinzi kuko ntabwo dukorera umuntu umwe dukorera gurupe nini y'abantu ni ukuvuga ngo abahinzi bibumbiye hamwe no muri gahunda ya rani konserivesheni noneho twamara gupima amazi tukayacukura tugashyiramo pompe noneho tugahuza y'amazi na apurikasiyo yo kuhira dufite none iyo mupima ya telefone ikoreshwa mu kuhira ukuvuga ngo rero icyo icyo telefoni imumarira ni komande ya y'amazi ashobora kuhira atari mu murima nyemerera twakire daniel nkunzimana ku murongo wa telefone ikaze mu kiganiro muri isanga
amahoro cyane amahoro amahoro daniel uherereye he yego merenga mu majyepfo y'igihugu cy'u burundi ku murwa mukuru w'intara ya makanzu ye urakaza neza rero mu kiganiro muri sanga ni ikibazo washaka kubaza cyangwa washaka gutanga igitekerezo kuri kino kiganiro
mfite akabazo kamwe nagomba mbaze umuhanga ku ifoto ngaha muri make ntibiri gucamo neza sinabyumvise ibyo yasiguye ariko ku ifoto ngaha turabona ko turabona ko afite telefone ngendanwa nk'izisanzwe nagira na mubaze yuko iyo ka apurikasiyo baba bakoresha mu kuduza ayo mazi koba kari mu matelefone yose anyara kagurira so n'akabazo ka mbere akandi kabazo nagomba kumubaza yuko ubu buhinga hariho hariho urubuga ngurukarabumenyi twabutangaho kugira ngo natwe twirahurire twivomere ubuhinga dutoya tubukoresha na nyabujya mu ntengo ni ubuhinga bwiza kandi bwoba bwiza bwogabanya n'uburyo kandi bukagwiza n'umusaruro mu burimo ni utwo tubazo twanjye turakoze ye bwana karinganire rero daniel nkunzimana ati ese ako ako ka apurikasiyo kaba mu matelefone yose nakongera ngo ibibazo wabyumvaga ariko utaramusubiza nyemerera twakire na ejide nkuringoma kugira ngo ibibazo byabo bambwiye ku buhanga bw'ibyuma ko ejide yavuye ku murongo reka nkureke ukomeze usumize daniel nkunzimana rugana karinganire uranyumva ndakumva ariko ikibazo cya kabiri ntabwo nacyumvishe daniel ikibazo cya kabiri cyawe kimusubiriremo
ikibazo cya kabiri yego ikibazo cya kabiri nabajije ko iyo turangira urubuga dushobora gukura ko dushobora kurahura ko ubwo buhinga nimba hari paje yiwe cyangwa hariho kuri paje interineti dushobora kurahura ubwo buhinga turabona ko twe ko twabyifashisha na nyabuge mbona aho ubuhinga burashe kandi bwatuzana n'umusaruro mu burimyi bwacu uramwumvise noneho bwana karinganire
namwumvise Eh, daniel guma ku murongo guma ku murongo agusubize kubera ko ndabizi aho mu burundi mushobora kuba eh, mufite ikibazo cyo kudukurikira eh, kuri radiyo Wa- sa n'ugumaho noneho abanza gusubiza ikibazo cyawe
ikibazo cya mbere eh, ni apurikasiyo ntisanzwe iba kuri google play store nta kibazo wayi- wayizana uruzinga I- ikitwa gute hanyuma ariko nta kintu yakumarira idahujwe na na na ya simati wota baruve nakubwiye twebwe tuba dufite tunatanga na na kode ya irigasiyo kuko hasigendana na kode ya irigasiyo iyo iyo apurikasiyo rwose ira- i- i- i- i- nta kibazo irahari kandi eh, kuyizana uruzinga biroroshye hanyuma urubuga wenda urubuga icyo nababwira ni uko eh, ubu ngubu eh, bigiye gutangira kujyaho ku rubuga rwacu rwa kampani twari twari tutarabitangira kubishyiraho ariko eh, mu yandi magambo uramutse ushaka nimero yacu nimero yacu eh, ni ni ni purisi magana abiri mirongo itanu karindwi iminani ibiri gatandatu kari- eh, gatandatu karindwi icyenda rimwe icyenda kane iyo ni nimero yanjye ya telefone wanyandikira kuri whatsapp rwose tukavugana inforomasiyo yose ushaka ukayibona kuko ntabwo ibanga ibintu eh, ubwenge bugomba kujya mu bandi bose bakanabimenya ndetse tukanashayaringa n'amakuru cyane cyane ko tunateganya no kuza gukorera i burundi Eh, muramutse mutwemereye muduhaye karibu turi tayari rwose kuza guhera mu kwezi kwa mbere ndumva nta musubize nyakubahwa Eh, daniel rero ura- urumvise ibisubizo by'ibibazo byawe
ego nabyumvise na- na- nambye ufate facebook ni umusarako ni umusarako w'iryo zina rya karinganire erike Yagu- yaguhaye nimero wowe muhamagara uraza kumuhamagara ubwo tutari ku ijwi rya amerika ubundi mubirangize kandi wumvise ko mu burundi mushonje muhishiwe reka tugaruke mu rwanda twakire tuyishime bosco
Ya, mwiriwe mwiriwe tuyishime
Ya, ndi mu karere ka gatsibo mu murenge wa gatsibo yego yego
bo hari icyiciro nagihize kuri erike Mm. komeza turakumva
Ah, nabonye na sisiteme ari gukoresha mu buryo bwo kuhira akoresheje telefone ndetse n'ukuntu afata amazi yo hasi ndavuga nti se nta kuntu wenda kuko umuntu agenda asaza yakora biriya bintu nta atabigisha atabyigisha abandi bantu nko mu karere ka gatsibo wenda tukazaza ukuntu twazahura nk'urubyiruko wenda tu- tukigurira umushinga wiwe kuko hari ikibazo cy'iki gihe cyo guhorana nk'iki gihe imvura imyaka yose ipfuye itabonye imvura so natwe akadufasha cyari icyifuzo ku ruhande rwe yaza kutubwira nimba byazashoboka tukazana ukuntu twazashaka buryo ki wenda ndo twakwikora turi umudugudu umwe akabitwigisha wenda natwe bakaza kutureberaho
wabyumvise bwana karenganire
nabyumvise ariko nabonye ukiri umusore ubanza utarasaza
reka wenda musubize Mm.
gatsibo dufitanye amasezerano y'imikorere n'imikoranire ko tugiye gutangira kuhakorera ah, nk'igice cya- cya nyagihanga na ngarama Eh, eh, mu murenge wa muhura umurenge wa wa gitoki umurenge wa Rwi- rwimbogo ndumva n'umurenge wa remera niyo mirenge tugiye gutangiriramo hanyuma rero kubigisha rwose nta kibazo kirimo nta nubwo binagoye Ah, icya mbere ni uko ari ubushake ubushake burya iyo ufite ubushake n'ubushobozi bugize gute buraza wenda aha ngaha ndaza kuhatoreza mu marekomandasiyo kugira ngo eh, uruhare rw'umuhinzi rw'ubuyobozi n'ikibazo ubundi iyo habayeho imyumvire myiza ah, ibintu byose birashoboka wenda ah, ku- kuri uyu wa gatandatu tuzataha ku mugaragaro tuzataha ku mugaragaro tuzakora lonshi eh, ku- mu karere- mu karere ka rwamagana umurenge wa karenge niho tuzabyerekanira abayobozi bazabisura abayobozi bazaza barebe ndetse koko byabizwe ukuri numva rero nawe aramutse ashoboye eh, afite eh, n'ubushake yazaza ah, ku wa gatandatu tuzabitaha ikarenge rwose kugira ngo eh, nyuma y'umuganda abayobozi bazaza batahe ibyo bintu neza babibone noneho babone ko byabika ari ukuri tuyishime rero urabyumvise ko uhakuye ubutumire baragutumiye none uzajyayo ku wa gatandatu ngiye kubipanga rwose kuva kuva hano n'ahandi ni hasi cyane kuko njyewe nshaka kumenya ibyo bintu uko bikora gute mbere iyo ronshi ukuntu izaba noneho hari imirenge mbwiye yegeranye n'umurenge ndimo bizamfasha icyo gihe naza ku- guhugura cyangwa se kwigisha ko nanjye nzaba mfiteho nosi yo kurusha abataragiye kureba uko bimeze barakoze abo umutumire n'abatelefonnye kuri iki kiganiro kijyanye n'iyi telefone ifasha kuva kubona amazi yo kuhira mugenzi Geoffrey mutagoma nawe wayoboye ikiganiro turamushimiye inshuti zacu y'amakuru ni aha ahumurije mbashimiye mwese ko mwakurikiranye mwese kandi mugire umugoroba mwiza mbibutsa ko ejo kuwa gatanu muzakurikirana irushanwa rya bar basketball africa league aho ikipe yo muri angola petro de rwanda izakina na cap na fab yo muri kameruni ku mugoroba